Iyo mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umuganwa ildefonse rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane gisabo yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu burundi nk'uko vyemejwe n'abashingantahe bahoze ari abizigirwa bakaba abanyamabanga bakuru b'umwami ma- b'umwami mwambutsa wa kane bangira icenge mugabekazi rosa pola iribagiza umwana asigaye w'umwami mwambutsa wa kane bangira icenge akaba ari mushiki w'umwami w'uburundi aheruka ku ngoma umwami ntare wa gatanu ndizeye akaba kandi ari mushiki w'umuganwa rudoviko rwa gasore aherutse kwemeza icese yongera arashigikira igenwa ry'umuganwa ildefonse rugema mu mabanga yo guserukira inda y'ingoma y'ubwami yatangaje ko yagenywe hakurikijwe imigenzo n'amabanga bigenga ingoma y'ubwami mu burundi amenyesha ko bamugomwe kubera yitaho cyane gusubiza iteka ingoma y'ubwami mu burundi bivugwa ukutariko kuva itembagajwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu nk'uko abivuga twatumiye rero umuganwa ildefonse rugema mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi mutumire ndabaramukije
ego me ndabaramukije
nashaka ndababaze mwakiye gute igenwa ryanyu
ego igenwa ryacu ni igenwa ritabaye eh, umunsi umwe ntiwavuga ni ibintu vyagiye biraba kubera ingorane zagiye zirashikira eh, umu- inda y'ingoma y'ubwami mu burundi hanyuma hakaba harabaye ingorane zigenda zirashika mugabo kubera eh, bisa nuko atamushinga ntahe mu muryango yaseruka akaba ariho rero eh, abanyamabanga bakuru b'umwami mwambutsa wa kane eh, bangomwa bakangena guserukira uwo muryango ivyo rero navyakiranye novuga ko navyakiriye neza kuko eh, nari nsanzwe nitaho cane eh, izo ngorane zigenda zirashikira mu inda y'ingoma y'ubwami eh, kugira tugerageze kuzitorera inyishu eh, aho rero novuga yuko eh, abangomwe bangomwe kubera nsanzwe nkora eh, nk'userukira uwo muryango eh, mu ntumbero yo kugira twisubize iteka
E, mwavuze ko habaye ingorane e, mu nda y'ingoma y'ubwami mu burundi nimba mutabona ari ibintu vy'amabanga mwotubwira muri make ibibazo aho vyari e, vyatumye biteba kugena uwuserukira iyo nda y'ingoma y'um- y'ubwami mu burundi
ikomeye twohera eh, kuva uburundi bwikukiye eh, umuganwa wa rudoviko rwa gasore murazi neza yuko eh, ari kumwe eh, n'imboneza z'abarundi eh, bagwaniye eh, ukwikukira k'uburundi ariko wewe eh, agahita agandagurwa azira eh, eh, kurondera iyo ntahe ku- kwisubiza intahe yo kuyikukira ku burundi eh, kuva ico gihe umuganwa rudoviko rwa gasore agandaguwe hara- harabandanije eh, ubwicanyi bwerekana neza yuko eh, bugamije ku eh, gu- guca umutwe inda y'ingoma y'ubwami aha murazi eh, aba umuganwa Rodolfo rwa gasore agandaguwe mu mirongo itandatu eh, na rimwe eh, harakurikiye n'ibindi bitarimwo umuco eh, ya- yarasize abana babiri bakiri bato abo bana eh, ba- ba- bapfira nka rimwe kandi ata atakiza eh, ca epidemi twovuga cateye amuga hicwa abana abo bana bara barapfa mu nzira zitumvikana hanyuma aho hari mu mirongo itandatu na kabiri ego wivunagure Eh, bishobotse
egome urumva rero ibintu byagiye birashika byerekeye neza yuko bigamije eh, guhonya inda y'ingoma y'ubwami hanyuma murazi yuko haca imya- im- imyaka ine gusa eh, uburundi eh, bwaciye eh, uburundi bwaciye bu- habaye ihinduka ry'intwaro intwaro y'ubwami iratembagazwa haza intwaro ya repubulika murazi neza iyo habaye ihinduka ry'intwaro biciye mu gikenye intwaro ije iza ivuga iyiheru- ivuga nabi intwaro iheruka ibyo rero nibyo noshimikira ko kuko intwaro y'ubwami yahavuye ivugwa nabi uko itari eh, baracyoza intwaro y'ubwami mu nzira y'ikinyoma hanyuma ibyo byose kubera eh, aba abitwa yuko bari mu nda y'ingoma y'ubwami eh, barato- baraturatuzwa eh, bamwe barahunga ivyo rero bituma eh, atawushobora kuvugira avuge ibitari vyo ibit- ibiriko biravugwa biravugwa ukutariko ivyo murazi neza yuko no mu nyuma eh, umwami wa nyuma w'uburundi ntare wa gatanu yakuwe mu mirongo itandatu na gatandatu nawe akangazwa co kimwe na se wiwe mwambutsa wa kane byatumye eh, izo ntwaro zaje zi- ziguma zikanga yuko intwaro y'ubwami ishobora kugaruka arico gituma baciye barondera umwami wa, wa nyuma wa- wa- w'uburundi intare wa gatanu atakiri ku ngoma aho hari mirongo irindwi na kabiri bamurondera iyo ari baramuzana kugira bamugandagurire mu burundi ibyo byose bikaba byerekana yuko inda y'ingoma y'ubwami eh, abari muri uwo muryango eh, bariko baratotezwa hanyuma ntiha- ntiha- ntivyashoboka yuko hagira abavuga vyari bigoye ubu muravuze rero eh.
eh, ubu rero tukavuga tuti eh, aho ibintu bigeze eh, dushaka kugira tu tugire ico dushikirije abarundi kuko intwaro y'ubwami uko yahavuye si abanyagihugu bavuiriye hasi ngo bayiyamirize na gato ego ha- ahubwo ari ibintu byaje ku eh, ku gikenye E, mwavuze ko muri ko mugerageza eh, gusubira gusigurira abarundi mwereke eh, inda y'ingoma y'ubwami intwaro y'ubwami kugene yari imeze eh, mwavuze ko abantu bayivuze nabi aba- aba- nk'uko mwabivuze abayitembagaje mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu gushika ubu mukavuga ko ah, batayumva abantu batayumva neza bayivuga utariko mwavuze ko mushaka kwisubiza kwisubiza iteka muzoyisubiza iteka gute muri make
muri make eh, murazi neza yuko ivyo n'ibintu bigenda birahinduka uko intwaro zihinduka akahise k'uburundi ntikavugwa uko kari hari n'ibi byahishijwe eh, usanga abantu bagenda barato abarundi bagenda baratora ukuri kuri kahise muri ibi bihe haciye imyaka mirongo itandatu kuko eh, ntushobora gutandukanya akahise k'uburundi n'ingoma y'ubwami mu burundi n'abami mu burundi ibyo byose bifatiye ku bwami eh, ku ntwaro y- y- y'ubwami mu burundi ntushobora kuvuga kahise utavuze eh, iyo ntwaro y'ubwami aha rero kugira dusubize si ukuvuga ngo ni ugu- ni ukugira twerekane yuko intwaro y'ubwami ye- yera de urumva nta ntwaro ibura eh, utunenge mugabo tugereranije n'intwaro zaje turabona neza yuko kandi ibyo si jewe jenyine nobivuga abarundi benshi barazi barazi ko intwaro y'ubwami yakoreye neza igihugu abantu bari bagifatanye mu nda ibyo bintu rero eh, murazi neza yuko atari amacakubiri y'amoko yavugwa ariko ubu mukaba mubona yuko ari byo biteye ingorane biteye ikibazo gikomeye uburundi aha rero ni ukugira eh, kuko mu kirundi bavuga ati eh, utazi iyo uva ntumenye iyo uja eh, kandi igihugu kirengagiza kahise kacu nta kazoza gifise Tuvuze- twebwe rero ntituri mu ntumbero yo kugira eh, ngo tuvuge yuko gusa intwaro y'ubwami yari nziza gusa dushaka kwinjira muri politiki turaza kubigarukako dushaka tu- abanyagihugu yego.
bamenye ukuri kuri iyo eh, ntwaro y'ubwami Eh, turabigarukako tuza ku mirongo ya telefone dufise Calixte uratwumva
ariko ndabumva uhamagaye urihe Calixte
ariko ndabumva neza
ufise ikibazo ubaza umutumire canke iciyumviro ushikiriza
ikibazo cyanjye ndazaha umutumire
kibaze
ni iki gikurikira munetse ko avuga ngo intwaro ya cani ngo iyo ngo byaruke ngo bahapfire ikirega ngo bahabwe neza kandi byiboneka ku kamama kitari ab'umupira burya nta byindi bindi biba byimeje inyuma icyo gitabo cyabo inyungu ziri hehe kugira ngo bahambwe neza cyahura ntitumva ko ari agaciro gifite ibyo bintu bavuga ngo waduze ijwi ntitukumva neza niyo bagira yego niko mvuga nini twumva impamvu bavuga ati bosubiza agateka ngo bagahambwa neza mu gihe nta mwami akihari kandi hari ababiligi bitumva icyo cyuzo ko kidasa n'agatebo ni ikihe n'undi ushobora kuba agiye nk'umbure hashobora kuba hari izindi nyungu zimeze zititangwa na gatoya
murakoze ah, ni ijwi ntiryumvikana neza ariko i- ibyo mwashoboye kumva ariko aravuga ngo ngo ni kuko mushaka ngo intwaro y'ubwami ngo igaruke ngo nta bindi byaba byinyegeje inyuma ngo mwishyura
ego icyo namwishyuye turiko turarondera ko intwaro y'ubwami igaruka eh, na gato si ibyo turiko turavuga Eh, dushaka yuko inda y'ingoma y'ubwami icyo twita eh, famille royale eh, mu gifaransa yohabwa iteka mu gihugu ikemezwa kandi ikubahirizwa kubera ku isi yose aho intwaro z'ubwami zatembagajwe aho intwaro z'ubwami zigeze eh, umuryango w'ubwami urubahirizwa kandi n'amatungo y'ubwami akubahirizwa amatungo eh, nico twokwita patrimoine royal eh, birubahirizwa ahantu utanga nk'akarorero nko mu bufaransa eh, mu mu bugiriki mu budagi ni henshi eh, muri es- mu- eh, mu- mu bihugu byinshi iyo miryango irubahirizwa twebwe natwe icyo dusaba tuvuga tuti twebwe ntituje guhiganwa n'abatwara naho tuzi yuko intwaro y'ubwami yatembagajwe eh, mu gikenye n'abasirikare twebwe ntituba turavuga ngo igaru- ngo igaruke nabisiguye ndavuga nti intwaro y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga y'uburundi kandi ntuvuga kahise k'uburundi utavuze intwaro y'ubwami kandi gushika ubu nta bantu berekana yuko intwaro y'ubwami eh, ari ico yoba yaratwaye nabi hari ico eh, abarundi boba baya- bayinegura cane arico gituma tuvuga tuti eh, abakomoka mu nda y'ingoma y'ubwami bakwiye guhabwa icubahiro kibakwiriye eh, batiriwe bara baraja kuvuga ngo bagire ko bahiganwa n'abanyepolitike ahantu utanga n'akarorero nko mu gihugu c'ubuganda eh, abami baracubahirijwe reka mu bihugu vy'akarere abami eh, bara- barubahirijwe eh, aho muri congo aho muri eh, i- reka no kuri ibi, ibihugu eh, vyinshi i- izo ivyo bintu vyo ku vyo guhabwa iteka birakwiye tubona ko bikwiye aha rero twebwe duserukira inda y'ingoma y'ubwami twebwe dushaka kugira eh, duhabwe i- ijambo mu gihugu muga atari ijambo ryo kuvuga politiki ari ijambo ryo kugira turabe ingene abaru- abarundi dusubira kunga kunga eh, na ba sokuru ku mico n'akaranga vyamye bituranga kuko ivyo bintu biriko biratituka cane eh, abarundi dusa nuko umenga turiko tura akahise ntaco kakitubwira Mi- nk'uko nabivuze igihugu cirengagiza akahise kaco nta kazoza gifise ni inzira yo kugira turabe yuko eh, ico i- iryo yubahirizwa rishobora no gutuma abarundi basubiza hamwe murazi neza yuko eh, iyi ngorane nyamukuru iri mu gihugu eh, yatumye abarundi eh, ituma abarundi ba- eh, bangazwa abandi abandi bakishwa ku bwinshi bifatiye ku macakubiri y'amoko D'accord.
twebwe rero tubona yuko duhawe uruhara dushobora kugira icyo duterereye kugira abarundi basubize hamwe tugaruke ku mirongo ya telefone charles ari ku murongo charles watumva
ndabumva neza amahoro amahoro uhamagaye urihe charles
ndizambiya yego wowe ufise ikibazo ubaza ufise icyumviro ushikiriza ugerageze uduze ijwi
Eh, ikibazo nashaka kubaza icyo yise ijambo ariko ntasigure ko iryo jambo ari iyo uvuze ijambo guhabwa ijambo mu gihugu mm, numva umwenda harimo interogasiyo ijambo iyo ukoresheje akantu ijambo guhabwa ijambo icyubahiro ugahabwa ijambo mu gihugu mm, ndumva umwenda haba hagiyemo inzira za politiki ama ku cyerekeye guhabwa aho batura aho baba nk'abantu bigeze kuba barongoye igihugu ibyo numva ntacyo bitwaye boba biba bibaha ariko ikintu cyo kuvuga ngo bahabwe ijambo ndumva umenga aho bahagarutse bya bintu nyine by'intwaro ya cyane ndabyumva neza nubwo atari kubisigura eh, ba nyakubahwa batari kubisigura kubera bo bavuga ngo bahabwe ijambo aho bavuze ati bahabwe ijambo urumva ni nk'uko abantu bose baba baratwaye uburundi tuvuze banka bakomoka kuri bagaza ntibantunganya buyoya urumva bose boca bahabwa ijambo kubera nabo n'abantu nabo bigeze kuba batwara uburundi nigi ijambo yavuze icyo yashatse gusigura reka aragusigurira Ni Eh, ikibazo cyane murakoze Mm, mumusigurire murakoze. Yego.
ego me- ego ara- murakoze ego me i- kuhabwa ijambo si ukuvuga eh, kwinjira muri politike siko nabivuga eh, nibaza yuko icobo gifatira cane guhabwa ikibanza mu gihugu eh, nk'uko nabisiguye eh, washaka n'aho hari abami n'aho eh, ho- hari abandi bigeze higeze kuba intwaro z'ubwami mugabo hak- bakaba bubahirijwe guhabwa ijambo si ukugira uje imbere nya- y'abanyagihugu nka kurya abanyepolitike babikora jewe navuze yuko umuntu yokwibanda cane ku bintu bijanye n'imico n'akaranga vy'uburundi ahantu uguha nk'akarorero eh, murazi neza yuko intwaro y'ubwami yari itunganijwe imyaka itari mike imyaka Yego.
irenga amajana atanu eh, washaka bamwe baravuga yuko yifise n'imyaka irenga igihumbi urumva hari ibintu bitunganijwe eh, hariho amabanga akomeye atarengwa hariho imiziro eh, aho rero iyo tuvuze imiziro no kuvuga ikintu kizira ikintu utarenga ko urumva rero eh, hari haracariho ibimenyetso by'intwaro y'ubwami ibyo bimenyetso bikomeye washaka dufatire kuri ibyo by'imico n'akaranga by'uburundi ingoma ingoma z'uburundi ingoma z'uburundi burya ni ikintu cyategerezwa kugira aho gikukira eh, imico n'akaranga by'uburundi ntibyategerezwa kuba ibintu i- i- i- i- urwego rutwarwa n'abanyepolitike kuko ubu kubera igihugu cinjiye muri demokarasi abanyepolitike baraza bakagenda urumva barakuranwa mugabo imico n'akaranga by'uburundi bigumaho ivyo rero nivyo tuvuga tuti umuryango w'indayingoma y'ubwami urakwiye guhabwa iryo teka ryo gukurikirana imico n'akaranga by'uburundi kugira bigume bihuza abarundi ni muri ico ni muri iyo ntumbero navuze yuko twohabwa ijambo tukagira ingende dusubira kunga n'abanyagihugu bazi neza akahise k'uburundi bazi neza amabanga bari bafite ibwami bazi neza ingene eh, ivyo bintu bijanye n'imico n'akaranga vyokubahirizwa
mwakoze Eh, dufise celestin niyo mwungere celestin niyo mwungere uratwumva
ndabumva urihe celestin
ndi muri tanzania ufise ikibazo iciyumviro
bo jewe nari mfite ikibazo nashaka ndamubaze
mukibaze
yego ndaramukije umutumire
yego ndabaramukije Eh, hanyuma ndumva ko eh, mufise ibyiyumviro byiza cyane ku bijyanye no guhabwa ijambo mu gihugu nk'abami Eh, jewe eh, nari mfise ikibazo cyo kubaza uravye ibiringo abami batwaye mu burundi ukaraba n'ibiringo eh, eh, repubulika zigiye zitwara izi za nyuma tuvuga za demokarasi nashaka ndakubaza ikibazo mugiye kuzokora gute hamwe mworonka ijambo nk'abami mu gihugu ko mutokwisunga ibi- ibiriko biraba eh, nka muri bino bihe na cane cane mu kwisunga eh, amacakubiri kwisunga ibintu bimwe bimwe bijanye eh, na politiki kuko kirya gihe abami ntabwo mugo bakoresha politiki bakoresha ibintu bisanzwe atari byo kuvuga ngo bya demokarasi nashaka kubaza mbega mugiye kuzokora iki hamwe mworonka ijambo mu gihugu c'uburundi
Eh, mu gihe twohabwa ico kibanza c'iteka niko novuga kubera si ikibanza ca politike aho nagira nsubire ndakubwiye neza yuko twebwe ntitushaka kwi- kwinjira mu gihugu kugira duhiganwe muri politike ibintu vyose burya aba muri demokarasi bu- hariho demokarasi kuri repubulika hakaba na demokarasi ku ntwaro y'ubwami nk'uko biri aha mu bwongereza biri mu mu bubirigi bwadukoronije mu mu bi- muri za denmark za hehe aho o- demokarasi irakora neza ku ntwaro y'ubwami mugabo twebwe nk'uko twa- eh, tubabwira twebwe ntidushaka gufata ico kibanza c'umwami Eh, inkuba zibiri ntizisangira igicu nk'uko babivuga mu kirundi igihugu kirafise eh, kirafise abakirongoye bakiramutswa ku ntwaro ya repubulika Eh, aho rero nibaza yuko twotandukanya ibintu Eh, naho tuzi neza yuko iyo ntwaro ya, ya repubulika eh, yaje ku gikenye kandi insiguro yayo abanyagihugu gushika uno munsi ntibayizi ntibazi ico ari co twebwe dufata yuko intwaro ya repubulika ari intwaro ya kavantara eh, murumva yuko tukiri mu ntwaro ya kavantara aho rero i- ivyo o kugira abanyagihugu eh, babi babisigurirwe ba- bavyumve eh, ntisi Mm.
ibintu twoza ngaho ngo dusigure kugira tuje guhiganwa n'abariko baratwara twebwe dushaka ikibanza gishingiye eh, kubungabunga kugumana imico n'akaranga vy'uburundi hanyuma ivyo navyo iyo bikozwe mu ntumbero nziza bituma abanyagihugu bashira hamwe nk'uko vyari biri kera ku ntwaro y'ubwami abanyagihugu eh, barashira hamwe kandi buri mwaka burya hari ikintu hari umugigwa wakogwa abarundi bakwiye kwibuka umuganuro umuganuro wari wari mugigwa ugigwa n'umwami uhuza umwami n'abarundi bi- bama bi- bibuka buri mwaka yuko imiryango y'abarundi bagize urunani inyuma y'umwami umwe se barundi ivyo rero nk'ico ni ikimenyetso gikomeye cahavuye ahantu abarundi bagas- ugasanga ya miryango irasanzaye eh, burya ah, mu ki- mu- mu ntumbero nziza twavuga yuko uwasenyuye uburundi yasenyuye ingoma y'uburundi kuko ivyo bihugu vyadukoronije bobo baracafise intwaro y'ubwami mugabo twebwe barayisenyuye urumva gusenyura uburundi kwabaye gusenyura ingoma y'u Burundi dufise Nestor Nestor uri ku murongo uratwumva
ndabumva uhamagaye urihe
Eh, ndabahamagaye ndi muri kenya ufise ikibazo ubaza umutumire icyumviro ushikiriza
egome hariho ikintu nashaka kubaza
mukibaze urabona yuko ahanini bariko bavuga ku kibazo kijyanye eh, n'ingoma ya cami uranyumva ndabumva
Eh, ariko je ku ruhande rw'iwanje ngerageje kuraba nubwo abo ba- hariya mu banyamahanga ingoma ya cami gisanzwe ikihari Eh, natwe ngaha mu burundi iwacu ugasanga reka mvuga ari iwacu mu burundi ugasanga hariho intwaro eh, novuga nti ya politike itari itari iya cami ihindagurika Eh, rimwe na rimwe ngiye kubiraba ndabona umengo eh, nivyo biba bikenewe cyane ku ruhande rw'iwanje kuko ni hahandi uzosanga umwe bagenda bavuga ngo hariya hari umwami ngo aha naho ngo hari umukuru Eh, burya afurika turafite ikibazo eh, ari na mpamvu bishobora nko kuba nkajya mu bwongereza aho hageze igihe bakiyamiriza eh, uyu mwami yimitswe eh, umuhungu wa wa elizabeth pine bagashaka kwiyamiriza bavuga ngo ntibikenewe kuko rimwe na rimwe ukibonekana ko umenga igihugu gitwawe eh, n'impande nyinshi eh, n'abategetsi benshi batandukanye bigatuma ibintu biba ibintu by'akajagari eh, rero ikibazo nari mfise none iyo ntwaro ya cami ifise intego nke canke kugira ngo eh, ibyo bintu bijyanye no kugira ngo eh, ibya cami bigaruke mu burundi eh, bishingiye kuko iko mbona umengo eh, ku ruhande rw'iwanje sinabibona neza hanyuma ikibazo kigira kabiri mbe ntimubona yuko bishobora kuzana ingaruka mbi hagati eh, y'aba- y'abasanzwe bakora eh, bari mu za politiki hamwe n'ibijyanye n'ibya cami bikazotuma habaho imigwi hariya bamwe bari ku ruhande rwa cami bamwe bagashobora bashaka kuyitirira abandi tise turi mu mugambo yo tugomba yuko igihugu ari iwacu ibi n'ibi ugasanga bikazana akajagari bigatuma mu burundi hongera kuba bya bintu by'amacakubiri ukumva ngo hamwe n'abaganwa abandi n'abandi Eh, nashaka kumenya ku bintu nka mwe n'ivyo kugira ngo nshobore gutahura Mura- Ego, murakoze murakoze Nestor um, Ildefonse mu musigurira numva umenga abamaze guhamagara uh, ntibumvise uko babisiguye we urasigura ko mudashaka gusubira muri politika ko numva ukuntu baguma babaza eh, bumva umenga muje ku, kugira politike mu Burundi
ego je nibaza yuko em, ngira ntiyu- ah, ntibavyumvise neza sinzi ko ari bose mugabo nibaza ko eh, hari ab- hari abatagarutse ngo bambwire yuko insiguro natanze atariyo mugabo ico novuga ni uko eh, hadufatiye cane cane ku kintu kijanye n'imico na karanga vy'uburundi sindiko ndavuga kuja muri politike aha ah, nosigura i- ivyerekeye izo ntwaro z'ubwami navuze zoba ziri ngaha mu bwongereza canke mu mu bubirigi canke ahandi canke eh, intwaro y'ubwami yari ya eh, iyo bita eh, monarchie constitutionnelle ivuga neza yuko umwami ahangamye mugabo atari watwara hatwara umu- umushikirangoma wa mbere nk'uko biri ahandi ibyo rero si byo turimwo twebwe tuvuga tuti umuryango w'ubwami niwubahirizwe wubahirizwe uhabwe ikibanza mu gihugu hanyuma si ukuvuga ngo turi ko dusaba ngo tuje eh, eh, muri politike mugabo turabye amasezerano ya arusha tukaraba ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya kane baremeza barareba batanga uburenganzira umugambwe cyangwa umuhari uharanira kugarukana intwaro y'ubwami ibyo rero twibaza yuko ibyo zogira igihe cyabyo E, burya ibintu byose intwaro yose e, e, igihugu nyine gitwagwa mu bisanzwe biva mu banyagihugu nababwiye yuko uko intwaro y'ubwami yatembagajwe si abanyagihugu babisabye gushika uno munsi haraca imyaka ya- hafi mirongo itandatu abanyagihugu ntibigeze eh, ba- babazwa ibijanye n'ivyo mugabo twebwe si ivyo tugarutse ko mugabo igihe vyoshika abarundi bonyene bakavuga ati twebwe tubona yuko intwaro y'ubwami yogaruka kuko iyi ntwaro ya repubulika tuyumva muri icyo gihe nk'uko ibwirizwa nshingiro bibirekura biciye muri referandumu abanyagihugu bakavuga ati dushaka gusubira ku ntwaro y'ubwami muri icyo gihe birashoboka mugabo bizashoboka gute mu gihe hasanzwe hari umuryango hari inda y'ingoma y'ubwami isanzwe iri ngaho igenwe kuvamwo umwami mugabo muri iki gihe ntitwoja ngaho ngo tuvuge ngo habe referandumu kandi umuryango w'ubwami inda y'ingoma y'ubwami atayiriho idaserukiwe aho niho twabivuga aha rero mu gihe ibyo bintu byo kugira habe referandumu kugira intwari y'ubwami igaruke ibyo siho turi muri uyu mwanya turiwe tuvuga tuti intambwe ya mbere ni uko kuva intwari y'ubwami itembagajwe uno munsi twebwe jewe nserukiye inda y'ingoma y'ubwami kugira ibyo bindi byose byokurikira habe urwego rubibazwa na jewe sinokora jenyine zo kwegereza abashingana n'abapfasoni batari no mu baganwa gusa bari mu barundi bose kurya imiryango yari kumwe n'umwami tugerageze twibande cyane ku miryango kurusha kuja muri ibyo bintu by'amacakubiri y'amoko hanyuma turabe ingene twoterera agacumu k'ubumwe kugira abarundi basubize hamwe ubu ntituri ko turaza kugira turwane n'abari ku ntwaro ibyo si byo turimo na gatoya reka tufise ku murongo kandi david david uratwumva
yego ndabumva urihe david
ndi bujumbura ufise ikibazo icyumviro
niko nari nasomye mbona yuko intwari ya cami yohabwa agaciro iteka mu gihugu ariko simvuze ngo twosaba ko intwari ya cami igaruka ariko nk'uko intwari ya cami yabayeho kandi nayo yakoze ibintu bikomeye cyane kuri bamwe duhisana ingene baharaniye hagati y'igihugu bakagwanira bamwe mbere bakazigana ubuzima bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu atari muri politiki ariko bakagira nabo icyo bashyikiriza bakagira icyo bafatije bakabandanya bavuka muri iyo ngoma y'ubwami kumburi batariho kandi atari bake barambona amakuru amwamwe nk'ubu nabonye mbere sinzi yuko bari ko bagandukako nibyo nabona yuko bari bakwiye guhabwa iteka bagahabwa icyicaro mu gihugu nk'uko nabo batwaye igihugu batwaye igihugu bagitwara neza bakarinda ingane bakigwanya nk'uko n'abandi bose bahari bakigwanira nicyo cyiyumviro cyane iyo nicyiza nabura noshikiriye
murakoze ndabashimiye mwariko muravuga nko ku byo mwibaza ko mwoshira imbere ko ari imico n'akaranga k'uburundi mukavuga ko ku gihe c'intwaro y'ubwami hariho imiziro hariho amabanga atarengwa hari mwanavuze n'ibyerekeye nk'ingoma z'uburundi ko cyari ikintu ikimenyetso ikintu giranga ingoma y'ubwami ariko mu myaka ya vuba baravuga nk'ingoma z'uburundi ko zaba zisigaye zateshejwe agaciro zisigaye zikoreshwa mu buryo butandukanye ari mu manza ari mu bintu byose bijyanye n'imico nko ku byerekeye izo ngoma z'uburundi cyari ikimenyetso gikomeye ku ntwaro y'ubwami mu basigurira akamaro zari zifise no kugenezo kubahirizwa
ego nibaza yuko ibyo biri mu ntumbero ibyo tuvuga irigenwa ry'userukira inda y'ingoma y'ubwami ni ni ikintu abarundi bashobora gufata nk'ikintu kije ku neza ku neza y'abarundi ku neza yo kubungabunga ku neza yo gusubira ku mico n'akaranga biriko biratituka ku byerekeye iby'ingoma z'uburundi mu bisanzwe murazi neza yuko ingoma z'uburundi hariho umuryango wari ujejwe ingoma z'uburundi urumva uwo muryango wari ufite iryo banga nk'uko iyindi miryango yose y'uburundi yari ifite amabanga ijejwe ibwami twebwe rero tukavuga tuti umuryango ujejwe ibanga ibwami uno munsi atabwami bukihari uwo muryango wisanga we utagifise aho ukukira twebwe rero tukavuga tuti eh, kugira imico n'akaranga by'uburundi tubigarukire eh, twebwe ntibidutera isoni canke ngo tugire ngo ngo zo atari byo twebwe dusaba turasaba yuko kandi ibintu iyo tuvuze turasaba eh, turasaba ego abatwara nibo bazi imbere mugabo turasaba abanyagihugu badushigikire izo ngoma z'uburundi dusubire tuzihagararire ico ni ikintu gikomeye cane ingoma z'uburundi nobabwira yuko zapfakaye canke zabaye impfuzi kujya abarundi bashobora kuvuga ati e, igihe batembagaje ingoma y'ubwami abarundi benshi barabuze ati turabuze se barundi tubaye impfubyi ingoma nazo zabaye impfubyi mu barundi urumva ingoma zavugirizwa umwami gusa urumva rero muri iki gihe zivugirizwa bose uwikoze ku mufuko aravugirizwa ingoma uwushatse arazivuza n'uwaraye asahuye itunga ry'igihugu ashobora kuvugirizwa ingoma ibi nibyo ni ibintu twebwe tuvuga tuti ibyo ni ibintu dutegerezwa kugira uruhara runini kugira tubigarukire ingoma murazi yuko kubera ingorane zihitiye mu gihugu zagiye hanze abahunze barazijana bakagenda barazivuza mugabo uko niko gutakaza umuco urumva iyo zigiye hanze aho bari bari muri tanzania bari muri congo bari mu rwanda izo ngoma tuzohava dusanga hari ingoma izo ngoma nyine abanyekongo basigaye bivugiriza abanyetanzania basigaye bivugiriza abanyarwanda basigaye bavuza mugabo zifise icyicaro gikuru iyo ziva mu burundi kandi izo ngoma mukaba muzi neza yuko gushika intwaro y'ubwami havuye nta wundi muntu yavugiriza ingoma zari zifise amabanga yazo aha rero nicyo gituma notera washaka akamo nk'abatimbo abatimbo si abantu bavuza ingoma gusa abatimbo n'umuryango w'abarundi wari ujejwe gukana kubungabunga ingoma z'uburundi harimo n'umuryango bita abanyuka abanyuka nabo nyine bari bajejwe ingoma z'uburundi abo rero mu gihe twebwe twemejwe cese tukaba turi mu gihugu boheza bakamenya iyo bashobora kuvuga bati twebwe dukukira kumuganwa aserukira indayingoma y'uburundi aho niko byogenda
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Uh, tubandanye iki kiganiro uh, muri isanga uh, turiko tuvuga kwigenwa ry'umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo yagenywe guserukira inda y'ingoma y'ubwami mu Burundi ndashaka uh, tuze ku mirongo ya telefone uh, dufise Eric Eric uratwumva
ndabumva cyane uhamagaye urihe Eric
ndabahamagaye no mu gihugu cya uganda umujyi wa kampala ufite ikibazo ubaza umutumire icyumviro ushikiriza
mu bisanzwe hari akabazo gatoya ndamubaza mbere na mbere mbanze kumuramutsa amahoro y'imana namwe banyamakunda baramukije mwese
namwe nanjye ndabaramukije murakoze ubwira dusange ikiganiro
murakoze hama yewe aho mperereye ndiko ndaraba aha igihugu cya uganda ni igihugu kigendera ku mico kirafise barafise umwami kandi hakaba hariho na perezida je mbere mbere ntarazi niko namenze yuko igihugu gifise gifise umwami ariko nagiye kubimenya ngeze ino niho nabonye hari umwami rero igihugu c'uburundi aho natwagiye turata imico yacu ibintu bimwe n'ibindi byagiye biratituka cyane cyane nk'uko ikintu cy'ingoma cyoco mu bisanzwe ntibigifise ntibigifise ahantu twavuga biri hariho hariho ikintu nkunda kubona ukabona abantu bagize imana z'ubugeni abantu afise aniveriseri abwiriza ingoma mu bisanzwe kera naho ndi muto ingoma zavugirizwa umwami cyangwa perezida w'igihugu cyangwa uwundi mutegetsi akomeye mu gihugu ariko urwo turaraba rero ubu byaratitutse none muravuga ati twebwe abanyagihugu nitwe tuwushyigikira cyane cyane ndetse n'abatwara igihugu none nk'ikintu nyamukuru nka twebwe abanyagihugu tuwukora tugashyigikira neza ndetse ingoma zikongera zigahabwa zigahabwa agaciro ni ikintu ki kugira ngo dusubire nk'uko kera ingoma zari zifise agaciro mu gihugu cyacu hama ikindi n'impanuro ntuhanura abavuzi b'ingoma baba bari ko batwumviriza ni ukuri nibyo ubuzima buragoye hariho abadukora ku bw'ubuzima ariko bagerageze guha agaciro ingoma nk'ibyo bundi nabonye abavuzi ingoma bambaye kositime n'ibintu ni ibintu byantangaje cyane aha muri uganda naho nabonye ibyo bundi muri kositeri bita nyegenyege abantu b'abakobwa batavuze ingoma by'uburundi bambaye nabi ibintu byanteye isoni cyane none nkame byo mutumire ijambo ryanjye ni iri ni ikihe kintu nka twebwe abanyagihugu toterera kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro hama nk'abategetsi nabo bufasha ndibaza kugira ngo ingoma zongere zihabwe agaciro murakoze cyane murakoze eric
na murakoze
yego ego icyo no kwishura muri ibyo nibaza yuko kandi mbanje kugushimira kuko ubivuze mu ntumbero twari ko turabishikiriza yuko ingoma z'uburundi zo kubahirizwa aho turi ko tuvuga ingoma mugabo burya hariho n'iyindi mico yatitutse kubera itembagazwa ry'ubwami ingoma y'ubwami kuko ndabisubiremwo ingoma y'ubwami yari ifatanye n'imico n'akaranga by'uburundi aha rero icyo twebwe dusaba dusaba abanyagihugu cyane cyane burya abanyagihugu icisha uburundi hajya ni uko kuva iyi ngoma y'ubwami itembagajwe abanyagihugu bafashwe bafashwe nk'abantu b'inkehabwenge abanyepolitike bahava bafata yuko ibintu byose ari bo babifata mu ntoki mugabo burya abanyagihugu nibo nibo bazi akahise ku burundi abantu bose bandika akahise ku burundi barasubira mu banyagihugu bakajya kubabaza ingene ibintu byari bimeze bakabishyira mu nyandiko ariko umunyagihugu arabigumana akabiraga umwana n'umwuzukuru uko niko akaranga niko akahise k'uburundi kabungabungwa mugabo rero aha icyo nagira mvuge kuri icyo kijanye icyo abanyagihugu bofasha kugira nk'izo ngoma zisubire guhabwa agaciro zisubire kugira ibanga nk'uko byamye ni uko abanyagihugu bosubira bagahabwa ijambo bakagira icyo babivuze ko cyane cyane nabuze imiryango yari ijejwe iby'ingoma y'uburundi nk'abo banyuka abo batimbo bakagira ijambo bavuga mugabo iryo jambo bavuga si ijambo rijanye no gushikiriza abanyepolitike kuko abanyepolitike baraza barakuranwa bakagenda barabisikanya umuntu agatorwa kubera avuye mu mugambwe kanaka akagenda mugabo ugasanga ya miryango ijejwe iki na kiriya bari bajeje iki na kiriya mu nda y'ingoma y'ubwami bakabura uwo bambaza iyo babona ikintu kiri ku kirononekara nk'abo batimbo turazi neza ko nabo nyine bibababaza kuko ingoma ni izabo hama bakumva ziriko zivugiriza bakabona zivugirizwa abantu abo ari bo bose zivuzwa n'aba- n'abashaka mugabo bakabura aho bitwa babishikiriza twebwe rero iki kibanza cacu co guserukira inda y'ingoma y'ubwami ni ikibanza gishobora korohereza abanyagihugu bagifise ayo mabanga kugira bamenye abo baganira kugira babungabunge iyo mico n'akaranga tubandanye dufatire kuri izo ngoma dufatire eh, ingene twibwe twuje imbere tugahagararira izo ngoma z'uburundi pacifique ari ku murongo pacifique uratwumva
urabumva cyane uhamagaye urihe pacifique
ni burundi mu kayogoro ka makamba ufise ikibazo ubaza icyiyumviro ushikiriza
ni icyiyumviro kiri kumenya ikibazo mbaza umutumire nongera nterera
mubishikirize manje kuramu- manje kuramutsa umutumire kandi namwe byo mwanyakiriye hanyuma ikibazo cyanjye ni iki aricyo cyiyumviro mu burundi byo novuga ko twataye akaranga ariko ntitwataye akaranga ni uko abadukanguriye bagiye batitura ibijyanye n'akaranga kacu kuko ye nakuze numva ko dufite imiryango dukomokamwo nk'uko umuturage yaje ukivuga ariko iyo miryango ubu ntikivugwa ba ishyira imbere amoko umuntu kumenya ngo naka ngo ari mu bwoko ubuhe aho kumenya ati ari mu muryango uwe kuko twese turabarunda ariko turafite imiryango dukomokamwo rero nibaza ko hamwe ko bari ko babidufata nk'aboje imbere natwe aben- abanyagihugu tukabashyigikira kugira ngo iteka uburundi bwahoranye imbere y'uko abakoroni baza kudukorera tukari- tukarigarukana kuko turi turikahise ku ntwaro ya cami hariho ibintu byinshi byariho ariko ubu byaratwitutse twigi twagiye ngo turi muri demokarasi ariko demokarasi ugiye kuraba iyo demokarasi biragoye ariko nibaza yuko bogerageza hakabaho urwego rujejwe ibintu by'ingo n'imiryango ibintu kahise k'uburundi imico kama y'uburundi ikagira ahantu ibarizwa neza ku buryo umuntu afite ikibazo agira aho yitura kubera ko nk'ubu mugenzi wawe ejo kuba ikibazo yabajije yavuze ku bijyanye n'ibintu bijyanye no kuvuza ingoma usanga buri ngoma umuntu agize ubugeni imanza zitandukanye ziriko zivugirizwamo ingoma abantu bose ugasanga ingoma nta gaciro bakiyiha ariko ari ingoma yari ifite icyo yerekana ku bijyanye na kahise k'uburundi n'imico kama y'uburundi ego mubaze ico kibazo rero ego hanyuma nashaka kubaza none ni igiki bariko barakora kugira ngo ibyo bibazo bya- bata- bitatorewe inyishu tubona igihe turimwo ko tutari ko tujyana n'ibihe byerekana uburundi muri kahise ko ariko tugomba gusubiramwo barabona yuko mu nzego zitwara igihugu bazobibemerera nicyo kibazo
murakoze hama ni igiki bariko bakora ku alo ego heraheza
ati ni igiki bariko bakora kugira ngo ivyo bintu bifate intumbero kugira ngo umwe umunyagihugu mutoyi ujya twokwita mutoyi aza bimenye amenye n'ukungene ashobora gushigikira ico ciyumviro kuko nk'akarorero nivuge nka jewe ndumva ko imico ya- ya kera duteza kuyisubiramo kugira ngo tunagure indero y'ugwaruka n'akazoza k'igihugu murakoze murakoze ndabashimiye pacifique mumwishyurire mutumire ego namu ego ego eh, murakoze cyane ku eh, ku ntererano watanze eh, ku byerekeye ingoma Eh, hanyuma kuri ico eh, abajije yuko ati mbega eh, abatwara bo bifata gute buvyemera gute Eh, burya eh, nsubire ndabibabwire hajya imico n'akaranga by'u burundi byari bifatanye n'ingoma y'ubwami mu burundi aha rero igihe haje nshake mvuge yuko ibyo bintu murabona intwaro ya repubulika mu bisanzwe byitwa kwinjira muri demokarasi hakaba amatora ibintu bene ibyo mugabo imico n'akaranga kugira byubahirize kugira bibungabungwe biteza kubungabungwa n'urwego rwamaho ni ukuvuga abanyepolitike ntibashoboye ntibashoboye kubungabunga imico n'akaranga by'uburundi turazi yuko iyo habaye leta bashyiraho ubushikiranganji bw'imico n'akaranga ariko ubwo bushikiranganji ababutwara baba bavuye muri iyo migambwe kandi baba barabye ubushobozi bafise kugira babibungabunge ikintu kibuze rero ni urwo rwego urwo rwego mvuga ni uru twebwe tuje guserukira ni ukuvuga guserukira inda y'ingoma y'ubwami ishobora gukorana n'imiryango y'abarundi imiryango y'abarundi yari ifite amabanga yari igejwe ibwami abagifise amabanga abagifise ibyo bashobora kujejwa muri iki gihe turashobora kuvuga tuti boba bafise aho bavuga ati abo tubishyikiriza naba kugira mu ntumbero yo kugira turabe neza tubungabunge iyo mico n'akaranga aha nari ndavuga nk'ibyerekeye izo z'ingoma ubu baba bafise icyo baza kutubwira n'abaserukira inda y'ingoma y'ubwami kugira ubwo rwego rwameho ariko nk'uko mubizi nk'uko mumaze kubibona murabona neza yuko imico n'akaranga by'uburundi bitituka kubera abanyepolitike ntibabishoboye kubera n'abantu baza bagenda uko niko demokarasi imeze mugabo ubwo rwego rwamaho ariko dushaka gusobanukira tutinjiye muri politiki nibyo nibyo turi ko turasaba abanyagihugu ubwabo ubwa mbere kuko abanyagihugu nibo bashobora kuvuga bati urwo rwego turarushyigikiye dushaka ko rubaho nabahaye akarorero muvunagure
izo z'ingoma tugasubira tukabiha tukabinagura bigasubira bikagira ingoma zigasubira zikagira agaciro hanyuma ikindi nacyo burya sinotinya kubivuga abarundi bamaze kuza turegerana kugira turabe yuko twasubiye kuja hamwe ntacubuza yuko n'uwo muganuro twawukora twawukora mu ntumbero yo kugira abarundi basubire baze bararonka icyo bahurira ko kujya kwa kera abantu bashobora kubifata nk'uko umuganuro nk'uko babivuze nk'uko abo bamenyeshamana baje bavuga ngo ngo ni umugigwa w'abapagani ibyo bintu si byo ibyo nabyo nyine nagira ndabibutse yuko abarundi dukwiye gusubira ku mico yacu kugira dusubire kuba abarundi kuko abazungu n'icyo nicyo batwicishije batweretse yuko ibintu byacu ari bibi tubireka tugafata ibyabo ibyo nabyo murabona yuko twatwaye nyabahururu kuko turi ko twata imico n'akaranga byacu ubu rero tubona yuko ibintu nyamukuru izo ngoma jewe nk'ubuserukira inda y'ingoma y'ubwami ndavuga nti twozihagararira murakoze izo z'umuganuro woba nawo nyine twawuhagararira mugabo tukawuhagararira tukavuga tuti turi ndi umwami cyangwa ndi sebarundi reka tuzi tukabigira mu nzira yo gusubira gusubiza hamwe abarundi tuze ku mirongo ya telefone tugaruke hari benwa turindiye ku murongo uratwumva benwa
ndabumva benwa uvunagure umwanya ugiye kugenda nimba ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro unyarutse
ese inyungu inyungu yabiriye ku muturage ugiye kujya mu bwami kandi azi ko asize guverinoma cyangwa numva ibyiza abaturage bakabaye ubwami babureka kubera ko ibyiza guverinoma niyo yakabaye igira icyo ishyikiriza ku muturage kuko numva ubwami n'ubundi ntabwo bwagira ikintu bugezaho umuntu nk'uko mbere byahoze n'ubundi bwarateranaga bukarwana hirya no hino
murakoze turamutaye ku murongo benwa mbwa icyumviro yashikirije twacyumvise nashaka ndababaze ikibazo amasaha ariko arayitera nk'uko muri hanze y'igihugu muri irondere mu bwongereza muba mubona ko ijwi ryanyu mu byo muri kumusaba ryo barishika kure cyangwa murafise ababaserukira mu burundi
biragoye kugira umuntu avuye ngo turafise abaduserukira ntituri ko turakora ibintu nk'uko twaba turi ko turiyamamaza cyangwa turi ko turashaka abadushyigikira mugabo ndabisubiyemwo ibi ni ibintu sinovuga ngo ni bishasha mugabo dushaka kugarukana ikintu twofatira ko ca kera gishobora gutuma abarundi dusubira kuba abarundi aha jewe rero ico mvuga nk'uku turiko turabisigura umunyagihugu wese ahari akumva yuko ibyo turiko turashikiriza bishobora kugira kunguko ku buzima bw'umunyagihugu ku vyerekeye ivyo bijanye n'akaranga n'imico vy'abarundi uyu niwe yoheza akanshigikira agashigikira icyo cyumviro hanyuma na jewe hageze ko ntaha icese nkataha nzi neza yuko nakigwa muri icyo kibanza cyo kugira tugire agacumu k'ubumwe duterereye mu kugira abarundi tubasubize hamwe tubicishije mu bintu by'imico n'akaranga by'uburundi urumva rero sinovuga ngo ndafise abaserukira mugabo turazi neza yuko hariho abashigikiye sindi ko ndishyira imbere nk'ugomba kuja gutwara cyangwa kugira gute ni icyiyumviro cyari gisanzwe kihari tubona yuko coshigikirwa kugira abarundi tureke gusamazwa na politike kuko abarundi muri iki gihe bose basa nuko umenga bagiye muri politike gusa hanyuma dusanga twaribagiye imico n'akaranga byabo imbere ko turangiza hasigaye hasigaye nk'umunota umwe nashaka ndababaze muri ibyo byiyumviro muri ko murashikiriza byo gushigikira akaranga agateka n'akaranga mu burundi hari abategetsi mu burundi muba muravugana ku byerekeye icyo cyiyumviro
nk'uko mwabitanguye igenwa ryanje nk'umu nk'userukira y'ingoma y'ubwami bibaye icese mu ndwi nka zitatu zine ziheze ibyo rero biracari bishasha twarandikiye umukuru w'igihugu kugira tumumenyeshe yuko hari uwuserukira inda y'ingoma y'ubwami ibyo rero ko hari ukubimumenyesha si ukumusaba uruhusha ni ukubimumenyesha hanyuma mugabo bikenewe yuko babishyira imbere nk'uko tugiye kuzobisaba batwemeza icese nk'uko twabyanditse muri iyo kete hanyuma baduhe ikibanza cy'iteka mu gihugu kuko duserukira inda y'ingoma y'ubwami ifise ifatiro abanyagihugu bose bafise ku ifatiro nk'uko cyari igihe abarundi bari babanye neza atamacakubiri yari ahari kandi ku bijyanye n'imico n'akaranga byari bimeze neza ubu biriko biratituka rero turi ko turaraba yuko umukuru w'igihugu umwanya urarangiye
bashobora kubyishyigikira muri iyo nzira murakoze cyane murakoze yari umuganwa Ildefonse Rugema umwuzukuruza w'umwami mwezi wa kane Gisabo yagenewe guserukira inda ingoma y'ubwami mu Burundi yakaradushikiriza ivyerekeye ibyo yishinze inyuma yuko agenywe muri ayo mabanga dushimire rero umutumire muganwa Ildefonse Rugema dushimire kandi namwe mwese mwashoboye kudukurikirana n'abasabye abahamagaye bagasaba ibibazo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro mugire ibihe byiza